iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza turavugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro mujye kandi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abari mu rwanda naho mudukurikire mujye no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com naho mukurikire murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nguko rero murisanga pe uyu munsi abaturage ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu uzasimbura perezida joseph kabila batoye n'izindi nzego z'ubutegetsi nk'inteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara aya matora rero azatuma bwa mbere na mbere mu mateka ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo umukuru w'igihugu ahereza ubutegetsi undi amusimbuye binyuze mu matora murabivugaho iki mwese mufite ikaze murabatumirwa muri iki kiganiro mbere ariko y'uko mbaho ijambo mureke tubanze turebe ishusho y'aya matora n'abanyamakuru bacu twatumye kujya kuturebera vedaste ngabo ari muri teritwari ya uvira temistokle mutijima bukavu claude munyamagana goma vedaste wiriwe neza
wiriwe neza thomas kangirindi temistokle wiriwe wiriwe
wiriwe neza thomas claude munyamagana wiriwe
kamirindi muraho neza n'abandi bakurikije ijwi ry'amerika yego turakomeye rwose noneho duhere kuri ngabo atubwire uko abantu baje gutora ngabo aho muri teritwari ya uvira abantu batoye ari benshi
yego muri teritwari ya uvira ahibaruje abaturage bagera ku bihumbi magana atatu mirongo itatu na mirongo itatu na bibiri na magana ane na mirongo itatu n'umunani bazindutse bajya gutora perezida uzayobora iki gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse banitorera abadepite haba ku rwego rw'intara ndetse n'urwego rw'igihugu aho muri ino teritwari ya uvira hibaruje abakandida depite ku rwego rw'igihugu bagera ku ijana na mirongo irindwi na batanu bazatorwamo bane naho ku rwego rw'intara ijana na mirongo urunani na bane bazatorwamo batandatu abaturage kuko ni buvira aho twagiye tunyura ku mabiro y'amavote bari bari bitabiriye ari benshi cyane usibye ko usibye ko bagendaga bahura n'utubazo tumwe na tumwe turi mu twa tekinike watubwira muri makeya bene utwo tubazo bahuye natwo
ntaho twageze mu gitondo saa kumi n'ebyiri n'icyo gihe bari bafunguye za biro z'amatora batangiye gutora kuri nuru ariko tugeze ahantu bita kuri epe kagando hari nka saa mbiri z'igitondo dusanga iyo bataratora bitewe n'uko amamashini aya y'ikoranabuhanga bari gukoresha mu gutora yari yabuze konegisiyo naho tugiye kuri epe karundu na epe kima na epe kitundu iyo nabo bari bafite ikibazo gikomeye cyane cy'amamashini y'itora yagiye amabateri yagiye arangiramo umuriro bityo bigatuma bahagarika gutora nk'iminota mirongo itatu ndetse n'isaha noneho tubaze temisitokire mutijima nawe uko yabibonye ngabo ugume ku murongo ariko kubera ko hari utundi tubazo tuza kugarukaho nawe uba ugumye ku murongo temisitokire none wowe aho ibukavu wanyuze wasanze byifashe bite tubanzirize ku kibazo cy'umutekano mbese ko ari mu mujyi
O- urebye ikibazo cy'umutekano cyo wabonaga ko ku masite yose wanyu- nanyuragaho nasangaga umubare w'abapolisi wo wari wongerewe bari benshi kujya kwinjira winjira ku kigo kubera ko batorera ahanini mu bigo by'amashuri wabonaga ko kujya kwinjira binjiraga bose babanzaga gusakwa polisi ku bigo gutyo ndetse no kuri buri cyumba abatoreramo binjiragamo habaga hari umupolisi uhagaze afite n'imbunda wabonaga ko umutekano wakajijwe naho ku birebana n'umupaka w'u rwanda na kongo aho ngaho bukavu urafunguye urafunze
umupaka wo urafunze umupaka yaba rusizi ya mbere na rusizi ya kabiri eh, ni imipaka yombi ikora ku rwanda eh, na kongo irafunze guhera ejo bayifunze saa sita z'ijoro ni ukuvuga muri uyu munsi wose irafunze ndetse hari na bamwe mu bafashwe n'amasaha eh, bagenzi banjye nabashije kuvugisha bari mu rwanda eh, bambwiye yuko bafashwe n'amasaha saa yine z'ijoro kuko aribwo umufa- umupaka wa rusizi eh, ya mbere ufunga bafungirwaho bashakaga kuza gutora kugeza ubu ngubu rero ntibashoboye gutora abo ngabo baracyari ku ruhande rw'u rwanda niho baraye Eh, byumvikana ko ni naho bari bwongere kurara kuko umupaka uzafungurwa ejo kuwa mbere claude munyamagana naho ngaho goma ku gice cya goma n'u rwanda naho umupaka urafunze
Eh, nibyo umupaka urafunze haba umupaka munini grande barriere cyangwa petite barriere ndetse n'indi mipaka ya ruguru za kabuhanga ah, ntabwo iri gukora bivuze ko izafungura ejo ah, cyangwa se ku isaa z'ijoro birumvikana nta n'ejo Ah, uyu munsi nta bantu bigeze bambuka baba bava mu rwanda bajya muri kongo cyangwa se abava muri kongo bajya mu rwanda naho goma umutekano umeze gute ku biro by'amatora n'umujyi muri rusange muri muri rusange umutekano umeze neza nta kavuyo kigeze kagaragara guhera mu gitondo kugeza aya masaha uretse nyine utubazo tumwe na tumwe nk'utwo o, bagenzi banjye bari bavuze Ah, sinzi niba nanjye nagaruka ku tubazo nagiye Yego, mbona yego.
ku mabiro y'amatora Yego.
nagiye nyuraho Ah,
Ah, hamwe na hamwe wabonaga ah, abantu bafata umwanya munini cyane bishaka ku malisite y'itora bigaragara ko mu by'ukuri batigeze bagira igihe cyo kujya kwikosoza ku malisite y'itora no kwireba bwa nyuma kuko hari abenshi bibuze kugeza n'uyu mwanya bataratora Ah, noneho habagaho no kubanza kwereka- kwerekera abantu ukuntu bakoresha imashini ukabona nabyo bitwaye umwanya kuko abenshi byasaga nk'aho aribwo bwa mbere bazibonyeho bigafata umwanya munini barimo kubasobanurira Ah, ibindi ni ukubura umuntu babaza aba yagize nk'ikibazo bakabura nk'umuntu biyambaza ngo abayobore ababwire se ko twibuze turabigenza gute turabaza nde ibindi ni byagarutsweho na bamwe mu biyamamaza by'uko hari indorerezi zabo zagiye zikumirwa ariko muri rusange um, ikindi kibazo n'ubundi ni icyo kubona ko bishoboka yuko saa kumi n'imwe riza kugera hari abantu bategereje gutora batari batora kuko baracyari benshi ubwo uratubwira yuko nyine am- ibiro by'amatora bifunga saa kumi n'imwe ya goma
Eh, ku isaha ya saa kumi n'imwe niko biteganyijwe keretse habayeho andi mabwiriza mashya yatuma bongera igihe ariko mu bigaragara abantu bishobora kugeza izo saha batari barangira gutora kuko baracyari benshi ku murongo kandi hari abari gufata umwanya munini cyane bakiri muri sale batararangiza gutora kuko uh, kuba batamenyereye imashini no kuba hari urutonde rurerure rwa- rw'abadepite cyane cyane kugira ngo umuntu arebe rero uwo ashaka biri gutwara akanya kanini ku bantu batamenyereye gukoresha izo mashini vedasto ngabo aho ngaho muri teritwari ya uvira uri hari abantu benshi batazi gusoma no kwandika bo ku byerekeranye n'amalisite yabo yo gutora bite bimeze bite
nk'uko eh, eh, jean claude yarimo abivuga aha ni buvira nabo bafite icyo kibazo abantu benshi barashi- ba- baragera ku mabiro y'itora bakabura amazina yabo ariko umuntu ari kuza yitwaje umuntu akamwinjiza mu cyumba cy'itora akamutorera kuri bano batazi gusoma cyangwa se kwandika naho imipaka ya ya, ya kongo na- n'u burundi aho ngaho kuri teritwari ya uvira irafunguye
umupaka wa kavimvira uhuza igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo n'igihugu cy'u burundi bawufunguye mu gitondo ubwo twageraga nko mu ma saa tatu saa yine n'igice ah, twahuye n'amamodokari azanye abakongomani batuye i bujumbura za rumonge ndetse no mu zindi ntara z'igihugu cy'u burundi baje gutora aho abakandida depite bari kwiyamamariza umwanya w'ubude- imyanya y'ubudepite haba ku rwego rw'intara ndetse n'urwego rw'igihugu wasangaga umukandida depite yohereje amafaranga kugira ngo batange bishyure amabisi azana abakongomani kuza kubatora bamwe mu bakongomani rero twahuye aho ngaho batubwira yuko babishyuriye amabisi amabisi arenga mirongo itatu twayabonye amwe yarimo ajya za sange za kiriba ndetse andi yarimo azangaha mu mujyi wa uvira ariko ikibazo bafite nabo babahaye ije tubambukiramo bambukiraho ntibambukiye ku byangombwa bari basanzwe bambukiraho babahaye jeto y'umunsi umwe ariko bafite impungenge ko iyo jeto y'umunsi umwe iraza bafite impungenge y'uko amasaha y'itora imirongo miremire y'itora idatuma idatuma basubira i burundi ari kare ni ukuvuga aho ngaho muri teritwari ya uvira rero noneho amasaha ashobora kurenga yo gufunga ibiro by'itora abantu bagitegereje
cyane cyane no mu mwanya aho mvuye haracyari abantu benshi cyane bakirimo batora eee bagenzi banjye claude munyamagana temistokle mutijima na vedaste ngabo ndabashimiye cyane ubwo rero muraza no kuduha amakuru ndetse no mu n'ejo nuko tuzakomeza murakoze cyane
murakoze nanone radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero mwumvise uko bimeze mu itora ryo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo na bagenzi banjye baduserukiye intumwa zihariye none rero ubu ngubu ni umwanya wanyu mwese uko mungana eriyezeri niwe bambwiye ko ari ku murongo eriyezeri we uri hehe wiriwe ariko
mwiriwe mwiriwe mwaramutse mwebwe ye twaramutse nibyo ye ubu ngubu ni saa tatu n'iminota cumi n'irindwi hano i washington
natwe ni saa kumi n'inota cumi nk'uko nyine ye uri hehe rero
ndi mu kirundo mu bwambarangwe nuko amatora rero yavugaho iki
aya matora ngenda abona ari ikintu cyiza cyane nk'uko biba biba bwa mbere mu mateka ya kongo kuko twagiye tubona amakudeta haba imirwano kugira ngo ubutegetsi busimbure ubundi
yego ndabona ikintu cyaba cyiza rero kuri kongo kuri kongo n'abanyakongo muri rusange ariko rero hari yewe impungenge mbona nk'uko tumaze iminsi tubyumva akarere kibasiyemo ebola ni akarere gakunze kuba karimo imirwano
yego
nuko bazotora mu kwezi kwa gatatu niko biteganijwe niko komisiyo y'amatora yabiteganije
niko komisiyo y'amatora yabiteganije ariko rero iyo impungenge mbona ndabona umenga hashobora kuba ibintu bitameze neza cyangwa se by'amanyanga bivanye n'icyo gihe cyose gishobora kuhaca cyangwa se ugasanga hari izindi mvo runaka cyangwa se izindi mpamvu runaka zatuma ibintu bishobora guhungabana
wabanje se ukareka tukareba aya ngaya yo yabaye uyu munsi uko ari bugende mbere y'uko dutangira kuvuga ngo aha ngo n'ahandi bishobora kugenda neza cyangwa nabi yeriyeze urakoze
ikindi nacyo kagufiya
kagufiya dufite nk'ubu ugasanga saa kumi n'imwe harageze amatora atarahera abanyagihugu bataragera banashaka bakongera kw'ikindi gihe batarahera wumva ngo bajye bajya gufata iyindi nk'ubwo musange ejo kandi basubiyemo
ibyo ngibyo ndumva ari ibyemezo by'abari kuyobora amatora reka nabyo tubitegereze
saa mugire ibihe byiza saa kumi n'imwe si mu kanya gatoya
eee gatoya cyane eee ndagushimye reze
saa nawe ndabashimiye ikimazi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cyanyu murisanga turaganira ku matora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo batoreraho perezida uzasimbura joseph kabila umaze imyaka ingahe yagiye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na rimwe ubwo rero amaze imyaka cumi n'irindwi ku butegetsi hanyuma baratora n'inteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara zose kereka nyine hariya bafite ibibazo bya ebola n'umutekano mukeya kuri telefone dufite daniel daniel we wiriwe
wiriwe wiriwe tomasi kamilindi murakomeye ko ku ijwi rya meri turakomeye rwose nawe urakomeye
nabyo wenda akomeye kabisa nta kibazo nyine buke buke uherereye hehe
genda mu nkambi yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho bita imurongwe imurongwe
eee uri umurundi rero
genda umurundi ye nuko urabibona uterera iby'amatora ubwo uhari aho ngaho ari kubera
na kabisa ahubwo icyo twifuza ni uko boraba neza amatora akaba neza umuharo n'umutekano nka twebwe ngaha mu nkambi nta ngo yemerewe gusohoka inkambi ubu twese turi mu makambi nta muntu n'umwe asohoka niba ushaka kujya kugura utuntu ku isoko ntagenda kubera nyine ibintu by'amatora ni ukuvuga yuko boraba ahubwo amatora akaba mu mahoro n'umutekano kuko wosanga twebwe impunzi ariko tuhagiriye ingorane bitagenze neza ugasanga intambara zirabaye nk'uko byama bibi no muri kongo nyine none se ninde wabujije gusohoka hari abapolisi bababuza ku- gusohoka mu nkambi
igipolisi cyazungurutse inkambi yose nta muntu n'umwe yemerewe gusohoka ku mabariyeri nturengana Eh, n'inzira za- abantu bahora bacamo za pembeni nyine ziri hirya y'ikambu nyine umutekano kabisa ndabona ukomeye rwose nta nta muntu n'umwe bemerera gusohoka uyu munsi kabisa sinzi nk'ejo nyamba bizoba bishoboka ngo abantu bage- ba- basohoke inkambi mm. murongwe Mm.
murongwe ni muri eh, mu ntara ya kivu y'epfo cyangwa y'ubumanuko
yepfo aho bita ifizi mu ntara y- ya fizi Eh, nuko ariko rero ntabwo nta mu- nta mpunzi bari gusagarira abashinzwe umutekano ni ukubabuza gusa gusohoka
oya kabisa nta yindi ngorane hari no kutubuza gusohoka gusa nta kindi nta kindi dusabwa natwe twubahirije amategeko kuko bari babitangaje ubwa mbere nyine yuko ata murundi n'umwe yemerewe gusohoka kubera umwe wese bamufatiye mu nzira mubaza icyangombwa ubuze ikarata nayo mu- muri kongo iranga abakongomani urumva nawe uca upfungwa nyine nta kundi byogenda gusa Ye- natwe nyine twihaye kuguma mu makambi tugatekereza kuko tuzi ibintu by'amatora ari ibintu biba bikomeye cyane iyo twemeye turatekereza hari abahora baja mu mi- mu mirimo yabo aho bita igatanga ugasanga abantu bagiye hehe turondera nyene amahera mugabo uno munsi uno munsi abantu bose bari mu makambi batekereje nta ngorane kabisa ihari
nuko daniel ndagushimiye cyane
sabasaba ariko rero ka mirindi mura- murakwiye gufata iyi nomero mukaza munterefona nanjye kuko mba nifuza gutasha kuko ndakunda ijwi rya amerika rwose danye turayifata rwose abo dufatanye hano barabinyemereye yuko bayi- bayi- bayinshyingurira neza hanyuma twarangiza ikiganiro bakaza kuyimura urakoze
kabisa muzamukoze kuko nanjye ndifuza kuba umu ambasaderi wa radiyo ijwi rya amerika hano hano murogwe mu nkambi ye nimero turayifashe rwose komera
sawa sawa murakoze Aba- aba- abanyamakuru bose b'ijwi rya amerika tiyamu yego ubu ngubu abo turi gukorana barakumva bafatu ngo yambu daniel niko avuze nuko daniel urakoze
sawa sawa sawa kabisa namwe murakoze ijwi rya amerika kuri telefone dufite kandi yosefu yosefu we
Karame Karame Tomasi Kamirindi amakuru yawe ni meza ni meza mbanje kukwifuriza rwose gusoza uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ugatangira uwa bibiri na cumi n'icyenda mu mahoro twese twese nk'abitsamuye
yego yego nuko wowe uri hehe se eh njye ndi mu Rwanda rwose mu ntara y'amajyepfo nuko aya matora rero yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uta iki
eh hariyo amatora rwose nk'uko wabivuze uti nibwo bwa mbere repubulika iharanira demokarasi ya kongo izaba igize amatora hanyuma abayobozi bakaba basimburana ku buyobozi eh, Oya, si ubwa utsinze mbere. Yoze.
agasimburwa- utsinzwe agasimburwa n'utsinze yoze ntabwo ari ubwa mbere batoye kuko kabila yatowe kabiri ahubwo niwe wisimburaga ni ubwa mbere bazaba Eh, baha aha, yego yego niwe wisimburaga ahubwo ndavuga ni wenda ubwo yahisemo kureka akaziyamamaza undi Mm, ubwo aramutse atsinze cyangwa se agatsinda abatavuga rumwe nawe ubwo mu guhererekanya ubutegetsi ndumva byaba bibaye nk'ubwa mbere muri make niko bimeze kuva repubulika ya Demo- iriya yabanje kuba eh, repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyumiza kuba zayire hanyuma ubu ngubu irongera isubira kuba repubulika iharanira demokarasi ya kongo niko byagenze nta muperezida wigeze ahereza undi ubutegetsi mu mahoro
ariko nanone akabazo nibaza hariya hantu bavuga ngo hagaragaye indwara ya ebola n'ibijyanye n'umutekano mukeya bakaba bavuga ko ngo bazatora ntegereza ngo ni mu kwezi kwa gatatu niko numvishe bavuga yego
ese uzaba yatowe yatsinze azarindira ko ayo mezi atatu aba kugira ngo yemezwe ese aho ntibazatora bakaba nka cya kirondwe cyasigaye ku ruhu inka yarariwe kera
reka tuzabitege amaso turebe yeee ntabwo ari twebwe nicyo nayo ndiho nibaza kuri ayo matora naho ubundi bose tubifurijwe ishya n'ihirwe wenda byazatuma aka karere kabonekamo umutekano sawa sawa ibihe byiza tomasi kamirini ye ndagushimiye cyane Yosefu we nawe icyumweru cyiza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga noneho turi kuri telefone dufite salomo salomo salomo we urakomeye
ndakomeye ndakomeye tomasi kamirindi uri hehe se
inga i kampala yego mu buganda i kampala mu Eh.
rwanda
mu buganda ah ni muri uganda narengeze ngo uvuze mu rwanda Eh, eh oya oya nari numvise nabo mbabarire
okay nuko aya matora yo muri kongo rero urayavugaho iki
mbo aya matora yo muri congo Mm.
y'icyo ndayavugaho twari tuyarindiranye igishyika cyiza Mm, urabona guhera bi- bibiri na cumi na gatandatu niho manda y'umukuru w'igihugu yahera mhm, twari twi- twari twiteze ko amatora acaba kuko urabona yuko iyo- iyo manda y'umukuru w'igihugu irangiye ah, ibihugu byose biba bihanze ayandi matora yo gusimbura umukuru w'igihugu mm, ariko twararindiriye turabura ngo uburyo bwabuze ngo iki barabyunguruza abantu bose dutangura kwibaza ati ese amatora azoba cyane no kuguma bapororongera kugira umukuru w'igihugu azohagume mhm, mbo ura- urabona ni ibu- bu- bashinze itariki y'uko amatora azaba byaranse mbo indege ya- yagize isanganya ijyanye n'ibikoresho dutangura kwibaza ati n'ubundi bariko barigize inyuma ikintu kugira yigumire ku butegetsi mm, mu magambo amwe twari turi twari turindiranye igishika amatora yo muri kongo kuko umukuru w'igihugu yari asigaye atwa- atwara mu kiringo kitari icyo cyararangiye agoma yitwaza ibindi bintu n'ibiki ngo bu- uburyo bwabuze ngo ibiki ngo twari tuyarindiranye igishika mm.
tukavuga turebe amatora nabi kugira turabe yuko aga- agahembwe koboneka mu karere kuko kongo ikora ku bihugu byinshi bihana imbibi byinshi umenya ari icyenda
Eh, nice- ni- n'icyenda ok, n'icyenda tukavuga Ah.
ati habonetse amahoro impunzi ziraja mu bindi bihugu by'ibirane baragabanuka n- umutekano waboneka mu karere mu majyamo make Mm.
tukavuga ati amatora yo twari tuyarindiranye igishyika cyinshi ye salomo urakoze rero
Eh, hama ngenda kwipfuriza umwaka mwiza tomasi kamirindi burya wenda gukunda cyane mu- mu- mu bajournaliste bo kuri radiyo ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane salomo nawe umwaka mushya muhire
Eh, ba- ni- mu kiganiro cyo gutasha nanjye nagenda bisabira muzonterefone nitahiriza abagenzi yego nimero cyane yawe cyane na- cyane cyane nawe kuko uri mu bajournaliste nanjye nari mu mani nari mu kubaza iyo wagiye ko ntari mperutse kukumva
kandi mpora mpora mu- mu kazi hano ntabwo nsiba kuvuga muri iyi radiyo amakuru kuri ibiganiro mike eh kuri mike jesi nahora ndakumva nk'ibyo hariya ahubwo hariya tigiye ahubwo rero ubwo ntabwo wumva radiyo ijwi ry'amerika kenshi
oya sindayumva kenshi gusa agake nayumva sinahora ndakumva hariya tiye igihe eee ndagushimiye salomo
Eh, muzonterefone iganiro cyo gutashya nanjye ntasha abagenzi murakoze ye abamfasha rwose nimero yawe barayibika
zaba muragize neza ye umugoroba mwiza
Eh, namwe ijwi ry'amerika dufite kandi na eli kuri telefone eli
awi wiriwe neza
mwiriwe tomasi wowe uherereye hehe
nditura mu giteranyi eee
yego mu burundi
Eh, mu burundi mu ntara ya muyinga eee nuko ariko yego komeza bandanya
eh, amatora kabisa abaye twese twari tuyafitiye igishika Mm,
kandi urabona na n'ubu jyewe kuri jyewe n'ubu ndacyabona ndacyafite igishika y'ukuntu bizogenda Aba- ubwo bundi bwacu ndetse bwasigaye ukuntu bizoca bigenda muri uko kwezi kwa gatatu sinzi rero ikibazo na wese numvise na mugenzi wanjye yananguriye nawe hanyuma cyari hafi niko nawe yabyibajije ukuntu bizoca bigenda mm, kimwe naco kimwe naco mbona kabisa bagerageje kwerekana yuko hariho demokarasi ko nabonye n'umukuru w'igihugu yari asanzweho nawe yashaka ko haba amatora kugira ngo uno mwaka urangira bagize amatora mhm,
kimwe naco cerekanye ko hari demokarasi ndabona bagize n'abakandida bose byanu bareka abakandida bose bakagira uburenganzira bwo kwitoza baboneka ko demokarasi bashaka kuyitsimbatana eee
ubwo rero igisigaye nenga nk'uko hagiye harabamo utuntu dutwengeje urabona ko amatora bari bagize tujya atari kibategeje imbere igisigaye rero dusigaje k'amakenganayo n'ubwo buce bwasigaye uburyo bizoca bigenda reka tuzati- tuzabitege amaso turebe
ega ahubwo gusanga mwebwe kamukunda kudutumiriza ko abantu bazobereye mu bintu bya politike mwakwiye kuzotuzanira umuntu akadusigurira buryo bizoca bigenda hamwe a- yuko bazoca basaba kuba bo porogaramu amajwi bazoba barose n'ikiringo cyangwa se yuko bazoporogaramu uburyo bazoca babiharurana na buriya buce bundi
ni ukubaza re- re- tuzabashaka hanyuma none se ko ari ibintu bihoraho tuzabashaka hanyuma muganire nitubabona Eh, ko mu- eh, ko muzamugize neza ndazi inzobere mu bya politike byahari kandi icyo dukunda isi bya amerika ibyo tubasabye ni uko mubidukora twite ko muzobidukorera ye tuzabikora pe eri ndagushimiye
niko nagenda bashimiye kinabikuje n'umwaka mushasha muheza umwaka mwiza rwose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda komera
yego ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga turimo turaganira ku matora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri telefone dufite jean paul jean paul we
iye urakomeye muraho muraho uri hehe se jean paul
Eh, hano washington dc hey nuko Ah, aha uri umunyekongo cyangwa
ndi umunyekongo cyane rwose hey Eh, nuko watoye se
eh, i washington dc nta matora twakoze Mm, ntabwo ambasade yabafunguriye ngo namwe mutore Eh, ngira ngo biraza kuba saa munani hey Eh, aha nuko urayavugaho iki rero
amatora ni sawa Mm.
Eh, ikintu cyiza amatora ni ikimenyetso cyiza cya demokarasi Mm, nta cyiza nkabyo biramutse bibaye abantu bose bakagira uburenganzira butora buresha mm, eh, biba byiza kuyoborwa n'umuntu witoreye mhm, Eh, ni ni ubwa mbere bibaye kubona umuperezida ukiriho muri congo mu mateka ya congo yoruganiza amatora agasimburwa n'undi mm.
turasaba imana rero ko byaba bikaba ukuri tukaba ari amatora ateguwe neza mu kuri eh, no muri transparency biramutse bibaye yaba ari ubwa mbere congo yanditse amateka ku isi Mhm.
Mm.
Eh, nuko none se im- i- i- imigambwe amashyaka imitwe ya politike mm, kuko uri umunyekongo urakeka hari abashobora kuza kuzavuga ngo a a a ngo amatora yibwe ngo ibintu ga- mbese nk'ibyo ngibyo bijya bibaho rimwe na rimwe ahandi urakeka Eh, bishobora uke- kuba
ndakeka ko bishobora kuba si no gukeka ahubwo ngira ngo niba wabonye marite fayuro Mm, already ari kuri social media avuga ko amatora uko yateguwe ko we akeka ko amatora atateguwe mu buryo buri transparent ubwo deja urumva aho bigana Eh, eh,
urebye na kamere na felix Tshisekedi nabo bumva ko nta aribo bagomba gutsinda mhm, byanga bikunda urumva ko aho bigana mm, ariya ma- ariya ma prefecture cyangwa se ama ama province yabaye atashizwemo deja nacyo ni ikibazo wumva ko gishobora gutera impungenge mhm, muri ibyo rero usanga ibyo ari byo bishobora gutera ikibazo cyatuma ko nyuma byazazana umutekano utari mwiza
ubwo uri umunyekongo rero gira icyo ubwira aba- abanyapolitiki banyu ubonye uburyo bwo kubivuga ku mugaragaro
icyo ku- kubibutsa ni uko ah, amatora no kudatora bi- bi- ari ikibazo Ah, cyane ko hagomba kwitabwaho icyo batorewe aha.
icyo batorewe nicyo cyitabwaho icyo ni icya mbere icya kabiri o, ntabwo ibi bintu byo gutorera umuntu kuba perezida cyangwa kuba ah, ah, ah, depite Mm.
byatishe umuntu bagombaga gufata uburenganzira bw'umuntu cyangwa se ubuzima bw'umuntu bakabuha variyo kurenza kubona umwanya uwo ari wo wose wa- wabasha kwasima Mm.
So, therefore bagomba gutekereza kuba ah, ko abantu bagira valeur kurusha umwanya ashaka kubamo ikindi ni uko ah, icyo batorewe aricyo kigomba kwigwaho cyane batorewe iki ugomba gutekereza ese niba bantoye muri uyu mwanya kuba perezida cyangwa se kuba ah, ah, ah, depite cyangwa icyo ari cyo cyose bagutoreye bagutoye kugira ngo ukore iki icyo nicyo ugomba kwibaza nk'umukandida noneho ukazabishyira mu bikorwa abaturage bakabasha kubona ibyo bagombaga kubona ibyo bagomba kugezwaho icyo nicyo cyihutirwa gikenewe kandi nicyo abaturage biteze ye jean paul ndagushimiye murakoze namwe umwaka mwiza twese twese ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na fabrice fabrice we
muraho kamiri ka- ka- kamirindi uraho neza yego amakuru ki ni meza
Eh, tuburanyeho cyane ariko uherereye hese
ndi hano mu rwanda habwire mu rwanda mm, bwira abandi mu rwanda hehe hano mu rwanda i kigali eh i kigali Eh, nyarutarama eh nyarutarama Mm, nuko ariya matora rero urayatekerezaho iki abaturanyi banyu
mu by'ukuri ubushize nari navuze ko Mm,
twifuza ko byibuze haba umuyobozi waza aramuka atowe mm.
yazita kuri nyamitabo na, na kinyana na za na za karuba aho ngaho
Mm.
ariko aho ni muri umunsi wa none- aho ni muri kongo Eh, ni muri kongo mu majyepfo ya goma eh ubushize nari nabivuze ariko ukabona ko abayobozi bajyaho muri kongo Mm.
mubaresha ku buryo kubivuga ari bikagira abo bibabaza cyangwa bikagira n'abo bi- bishimisha simbizi Mm.
ariko mu by'ukuri ubona ko umuyobozi ugiye ku butegetsi bwa kongo aba ashaka kwinjoyinga kwinjoyinga ni ukuvuga iki mu kinyarwanda ku- kwishimisha cyangwa se ku- kuryoherwa ehe Mm?
yego aba ashaka kugira ngo ajye kwiryoshya atarebye inyungu z'abaturage Mm,
ariko mu by'ukuri iyo urebye usanga hari inyungu z'abaturage zidashyirwa imbere ahubwo bashaka ku- kujya muri ibyo bintu by'amara byo kwishimisha gusa mm.
byakabaye byiza bagiye bakamenya ubuzima bw'umuturage bak- cyane cyane icyo ba- bakabaye bibanda nk'umuntu twagira amahirwe watorwa Mhm.
byibuze kuba yajya akarwanyira mitwe y'inyeshyamba iriyo arwanya iki hari umuntu uri kukuvugiramo mubwire yigireyo
yararimo atandukanye n'uwavugiraga kuri telefone eh Mm, noneho mm.
ugasanga rwose iriya mitwe y'inyeshyamba niyo iteje ikibazo ni nayo igiye gituma usanga ko itazigera igira amahoro mu gihe hakiri iriya mitwe y'inyeshyamba Mhm.
mu by'ukuri nk'abakongomani bari bakwiye gutahiriza umugozi umwe hakajyaho n'umunyepolitiki ufite ibitekerezo bifatika bishobora gutuma n'abaturage bamugira icyizere ku buryo n'ubutabaza bamugira icyizere bakongera bakamutora Mhm.
ku buryo yavuga ati nzanye impinduka ifatika atari ukuvuga ngo ni babandi batorwa bagahugira kuvuga ngo barajya mu ndege bajye mu manama baze bajye bi- bajye kurya za rayifu irangirira aho Mm.
ibyo bintu ntabwo ariko twakaye tubibona None se- Kuko ngo yaba- nkanjye nabayeyo ah nibyo nari ngiye kukubaza mm, nkanjye Eh.
nabayeho ngo za nyamitabe naho njye kuhibandaho cyane Ah, ubwo ndi umwe mu- ndi mu ba- ndi mu baturage ba- na- nahunganye n'ababyeyi banjye gusa ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kugumana nabo kuko nageze aho intambara y'icyenda kane intandukanye nabo uri umunyekongo wahungiye mu rwanda nyoya Mm.
ni umunyarwanda wahungiye icyenda wahungiye kongo icyenda kane eh Mm, ariko mu by'ukuri kuva twahungira kongo nari ndi umwana Mm.
navuyeyo maze kugaru- kumenya akantu k'ubwenge Mhm.
nta na rimwe nigeze ndyama mu nzu
ute iki kubera iki nta na rimwe tugeze turyama mu nzu twagendaga tukaryama mu bisambu tugacunga ko baduyi bagiye tukabona kugaruka i gasozi mu ngo
ni ukuvuga iyo mitwe y'inyeshyamba iyo mitwe y'inyeshyamba harimo fdrr iriya mitwe yo muri kongo yo muri uganda n'iyo mitwe y'abamayimayi n'aba- na- n'iyo mipo niba ari iya za mukombake niba ari biki kuko menshi y'amoko y'inyeshyamba ziriho Mm.
ugasanga ni ibintu rwose kuba ari ubuyobozi budafite oruganize ku buryo- ku buryo bwarwanya icyo kintu ngo cyangiye Mhm.
bose twagiye bwanjye nisabiraga ko ni n'amahirwe ko mwatumiye iyi politiki mwumvishe niba kino ku murongo simbizi Mm.
nagira ngo rwose tumusabe Mm.
niba ari n'ahurira no kuba yajya mu nteko cyangwa mu gufata ibyemezo icyo kintu rwose azagitangemo igitekerezo birangire kuko kongo ifite umutungo ariko sinzi impamvu biriya bibazo bidakemuka kandi ahantu hari amafaranga n'ibintu n'amahoro agoye akaba yaboneka Ye.
Mm, ni Aha.
ukuri rwose icyo kintu cyo kitubabaza buri munsi kubona kongo itagira umutekano kandi icyo gihugu twakabaye tujyamo tukahahiramo uyu munsi tukaba turiho tudafite niyo duhaye tujya twikandagira kandi kinini kandi gifite umutungo Ye. Fabri.
murakoze Ye, nawe urakoze cyane.
Eh, umwaka mwiza kandi nagusabaga Ah.
iyo nimero zo kuyafata zo kumamaza zo kuza ku- ku- kumamagara zo kuvugana ku buryo bwihariye Ndayifata. Ndaguhamagara.
Sawa.
Eh, Sawa.
urakoze.
yego yego Radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare noneho Okelo. Okelo.
Halo?
Okelo, urakomeye.
muraho ni amahoro Ni amahoro. Okelo ko ari izina nkunze kumva muri Uganda. Uri umuganda?
Eh, ni mu gihugu cya uganda Eh.
Eh, ndi mu majyaruguru ya uganda ah, mu gace bita padere Aha.
Eh, None se ako gace ntabwo ko kazamo impunzi ziturutse muri Kongo mu- muri aya mezi ashize nta ntazo mwabonye mwebwe?
eh, impunzi zirahari nyinshi hari ha- twe dukora ku gace du- duhana imbibi na kongo n'igihugu cya sudani Mm.
Eh, abanyekongo barambuka ari benshi cyane bamwe ba- bambuka iriya nyanja ya robert bamwe bashiriyemo Ikiyaga ni cya ibintu biteye Albert.
agahinda Eh.
Eh,
Ubu ngubu se uyu Haram- munsi ariko ba- ba- hari abo wabonye bambuka?
ba- ah, ah, ntabwo byashoboka Mm.
kubera agace baturukamo baturuka mu gace kabi cyane karimo intambara indwara za ebola ne- ubwoko bita bandandi Mm.
baturuka muri ibyo bice bihana imbibi na uganda na sudani bari- bahita ituri na za buniya Eh.
Eh,
Yego. Nuko amatora rero uri kuyumva ari kugenda gute?
amatora uko nyumva Mm.
aya matora ya kongo arasekeje harahasekeje Kagira inkuru.
ntabwo aya matora bari kuba bayaretse Eh.
icya mbere bagakwiye kuba bayaretse ntabwo bavuga ngo perezida ah, batore perezida uyu munsi Mhm.
mu bundi mu bindi bice ibi bice tureba bya ituri na buniya bavuge ngo amatora azaba mu kwa gatatu Mhm.
kandi perezida wa kongo uzatorwa agomba kuba azarahira ku itariki cumi n'umunani nimba ntibeshye neza Eh.
Eh, ukibaza ese perezida kazaba yatowe ab- aka gace bazajya mu matora bate kandi perezida yaratowe Mhm.
kumva icya mbere leta ya kongo Mm.
cyangwa se n'amahanga yari gufasha kongo bakabanza bakagarura umutekano muri aka gace ga- ke- twegeranye nako Mhm.
kubera muri aka gace urebye twe kuva aho turi ureba ujya muri ibi bice bya ituri na buniya ni ukwambuka inyanja ya arubati Eh.
tuba tuhareba hakurya aho ni mu mashyamba abaturage babo bavayo bahunga uba ubona bateye agahinda Mhm.
bagakwiye kubanza kugarura umutekano muri kariya gace amatora bakazayajyamo mu gihugu cyose muri rusange aho kugira ngo bakore amatora mu gi- mu gace kamwe akandi gace bazakore amatora mu kwa gatatu kandi perezida yararahiye ntabwo ari Mhm.
ikintu gishoboka Mm.
ikindi nk'aba nk'aba baturuka ah, iriya za ituri iyo muganiriye buno bwoko bw'abandandi Eh.
aratubwira ati ibyo by'amatora ntabyo tuzi Reka.
aravuga ati reka da tubyumva uko nguko nk'uko namwe mubyumva aravuga ati na perezida kabira we ubwe nta kazi n'aka gace k'iwacu nta kazi Mm.
ukumva birasekeje aho kugira ngo bavuge ngo aya matora bazayashyire mu kwa gatatu muri kariya gace muri buriya buce burimo inta- intambara ikiza ntabwo buriya buce bugi- buzigera bugira ama- umutekano na rimwe ngo n'indwara zicike mu gihe leta ya kongo itabihagurukiye muri rusange ngo babanze ba- bagarure amahoro n'indwara babashe kuba bazikingira ikindi mbona ntabwo perezida ari ingeso nyinshi abaperezida bamwe na bamwe b'afurika bagakwiye kureka
iyihe cyane cyane bano bo muri ka- bo muri kaka- muri aka karere kacu ka east africa aho usanga ntabwo perezida kabila yari akwiriye kuba yafata u- uwo ashyigikiye ngo amu- amushyi- amugi- amushyire mu mwanya we yiyamamaze kubera kenshi aba baperezida iyo bavuze bati ntabwo tuzongera kwiyamamaza hari abo bashyiraho nk'agakingirizo kabo bakiyamamaza ariko baba bafite amahirwe mirongo icyenda n'icyenda ku ijana yo gutsinda kuruta abo bahanganye muri opposition ariko ishyaka ry'umukuru w'igihugu naryo rifite ububasha n'uburenganzira bwo gutanga umukandida
yego rifite ububasha ndabyumva ariko muri aka karere tugira ingeso yo kuvuga ngo uwo dushyizeho abaperezida abo bashyizeho akenshi baba bafite amahirwe yo gutsinda kurusha abo bahanganye kubera icya mbere na mbere ab- aba nka- nka- nk'umukuru w'amatora perezida wa komisiyo y'amatora abas- aba ari mu ishyaka riri ku ruhande rwa leta uri ku ruhande rwa leta ni ukuvuga ngo ni perezida w'amatora nawe urabyumva nta nta kindi ashobora gukora uretse gushyigikira uri kwiyamamaza ku ruhande rw'ishyaka ryabo baherereyemo iki kintu abanyepolitike ba afurika bamwe na bamwe bajye bakireka bagerageze kwikosora kubera kenshi barabikora ariko bakagira abandi bababaza kandi bikarereka nabi E, icyo mbona aya matora ndi kubona ko navuga no vote no confidence
ni ukuvuga nta cyizere mbese mu magambo make nta ki- nta cyizere gihari niko ndi kubibona icya mbere turasaba nimba aba harimo abatwumva bamwe bo muri afurika azagerageze cyane cyane nk'abaperezida ba komisiyo y'igihugu y'amatora bo muri kano karere bajye ntibakigaragaze ko bari mu ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi kubera kenshi barigaragaza niyo mpamvu ushobora kubona ko uyu mukandida watanzwe na perezida kabira afite amahirwe mirongo icyenda n'icyenda ku ijana yo gutsinda ye okero ndagushimiye ikindi nagira ngo mbaze kagufiya kubera ko hari abandi benshi bategereje ku murongo Eh, ko ambasade y'amerika aho muri kongo yigeze gukinga imiryango na none biracyakinze
I- i- ndumva barayifunze ak- akanya gatoya umunsi umwe cyangwa ibiri bavuga yuko bafite amakuru yuko hashobora kuba igitero cy'iterabwoba ariko ndumva yarongera afungura
Eh, ariko hano nagira ngo mbwire leta ya kongo igira amakenga yo kwibaza impamvu ambasade abanyamerika bakinze ambasade yabo muri iyo minsi bashobora kuba hari burya umunyamerika aba umunyamerika na politiki y'umunyamerika iba politiki Eh, bashishoze icyatumye umunyamerika akinga ambasade muri iriya minsi bamenye ese ni igiki kizakurikiraho nyuma y'aya matora
reka tuzabitega amaso nabyo
murakoze cyane umwaka mushya thomas kamirindi umwaka mushya muhire nawe murakoze cyane komera komera komera ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga muratekereza iki ku matora arimo aba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntabwo ibiro by'amatora ubu ngubu birafunga baracyatora rero kereka nyine hari hari umutekano mukeya na- n'ibibazo bya ebola nuko murabitekerezaho iki rero kuri telefone turi kumwe na jean long jean
mwiriwe neza muvandimwe wiriwe wiriwe uri hehe Mm, ndi i kigali ndera ahantu bita ku mukuyu ubu ngubu niho mperereye ku muki ku mukuyu ku mukuyu ku mukuyu ku mukuyu Eh, ubu ngubu niho mperereye i ndera mu rwanda eee Mm, ndakeka ariko i ndera ho wenda waba uhazi se cyangwa waba ugihumva ndahazi eh, tuvuge reka mvuge kuri karayesi ndahazi neza kuri seminari ndahazi neza narahagenze kenshi Eh, Mu cyane rero baturage- nanjye ubwo ni muri izo mu baturage najyaga njyayo kenshi nuko ndahazi Eh, ubwo rero nimba uhazi naho bita ku mukuyu wenda naho waba uhazi se cyangwa wenda waba utarahageze narahageze ahubwo uko kuntu uhavuga n'ayo masaku nibyo byangoye kuva kera kuva kera ariko kuba warahageze nagushimira cyane rwose noneho ndumva ikiganiro twari turimo ari cyo kuvuga ku matora arimo kuba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego
ariko nanjye wenda icyo naheraho mu minsi ishize hari ubwo habaye ikiganiro kivuga ku matora arimo gutegurwa muri kongo ndabyibuka kuri titire y'amagambo ku rukuta rwa fesibuke rwanyu kuri posite bari bashyizeho yaravugaga ati bwa mbere mu mateka ya kongo nibwo bwa mbere hagiye kubaho amatora aciye mu mucyo hatabayeho indwano ngo umuperezida abe yahirika undi ku butegetsi ndakeka icyo gihe hari bari batumiye bamwe mu baturage ba kongo nibo bari barimo gusobanura iby'amatora yaho ariko noneho nanjye ngendeye kuri iyo posite wenda se yari yashyizweho icyo gihe ndatekereza ko umuntu wari wayishyizeho ko nawe yakurikiranye amakuru neza kandi ko nawe yari ayazi nkavuga nti se ntiwamunga ni muri kongo ko aribwo bwa mbere habayeho amatora biciye mu nzira nziza ariko nanone akaba ari amatora yagiye kubaho wenda byaragiye bisakuza henshi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ukibaza uti seti wenda amatora igihe kikagera perezida agafata indi myaka ibiri akayongera ku gihe yari agiye kuyobora wakibaza ikibazo nibaza ndibaza ni se wenda nyuma y'amatora nta mvuruzi zabo ko twagiye tubona hamwe na hamwe abaperezida bagiye banga kurekura ubutegetsi muri afurika no muri congo hari imvururu zigeze kuba reka dutange urugero mu bihumbi bibiri na gatanu ahari jean Pierre bemba atsinzwe na joseph kabila mu matora ya mbere joseph kabila yari agiyemo yahanganye na jean Pierre bemba hanyuma jean Pierre bemba aratsindwa bararwana
noneho ikindi kibazo nakibaza cyane cyane nko muri aka karere k'ibiyaga bigari buriya urugero twafatiraho rwiza twafatira kuri tanzania buriya tanzania niho hantu wenda mu gihe wenda gito maze nkurikirana ibintu bijyanye wenda n'amakuru y'abakuru b'ibihugu byo muri afurika tanzania niho hantu nabonye umuperezida arangiza manda yiwe akavuga ati nimba itegeko nshinga rigena ibi n'ibi ngibi ati reka nanjye me abandi bayobore ariko rero muri tanzania ni ishyaka rimwe riri ku butegetsi kuva tanzania yabona independanse yabona ubwigenge ndabeshya
nyine ibyo uvuga ni ukuri ariko noneho wenda biba bihagije ariko se wenda ko ahandi kubona ko wenda tuvugana nko mu burundi urabona nawe imvururu zabayeyo wenda kuva bibiri na cumi na gatanu byateye imvururu bitewe n'uko perezida Pierre Nkurunziza yahinduye itegeko nshinga n'ikize kikubwira ko muri tanzania haramutse hatowe undi muntu utari muri chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi yabyemera niki kibikubwira
wenda wenda nabyo wenda n'ibyaha wenda si wabyizera ko byashoboka ariko hari umuvandimwe nawe wari umaze kuvuga ngo hari igihe wenda umuperezida avaho nawe agashyiraho undi uzajya uyoborera mu kwaha kwiwe ibyo ngibyo nabyo twabigenza ariko wenda buriya iyo habayeho impinduka ntihajya hahora humvikana izina rimwe abaturage ba rubanda rugufi wenda hari n'igihe n'ibyo by'amashyaka nta kintu baba babiziho kuko urabona buri miturire yacu ukuntu imeze mu nce z'icyaro umwe muturage yumvisha akumva ku iradiyo wenda akavuga ati perezida ruriho yahindutse hagiyeho undi nawe ubwo aratekereza akavuga ati nibura wenda igihugu cyacu gifite demokarasi nubwo demokarasi wenda wenda bituzuye neza ariko wenda bitewe n'imiturire y'abaturage bacu wenda we aratekereza akavuga ati kuba perezida yahindutse kandi ku baturanyi wenda bahora barwana bimeze gutya na gutya bituma wenda nawe agira inkomanga ku mutima akavuga ati wenda natwe wenda dufite umutekano mu magambo makeya ubwo wowe ufite impungenge y'uko aya matora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nayo ashobora kuba intandaro y'imvururu cyane rwose byarabaye ahubwo amakuru nakwibariza uwahoze ari perezida w'ikipe uwo Moise katumbi wayoboraga tutisa amazembe undushije amakuru yo wayampa ko nzi ko nawe yigeze gutanga kandida nawe uvuga ko ashaka kuzayobora igihugu ukambwira uko byaba bimeze
ndumva atari mu bakandida baramwangiye baramwangiye sinzi impamvu nimba atari yujuje ibyangombwa nimba yaratanze kandidatire atinze ariko ntabwo ari mu bakandida ariko hari igihe kigeze kubaho arahunga ahari ubwo bashakaga kumufunga ngo hari ibyaha bimwe na bimwe bamwagirizaga twakibaza ubundi ibyo byaha yaba yarigeze abikora se cyangwa
nta rukiko rwigeze rubimuhamya nta n'ubwo ndumva sinzi niba baramureze mu nkiko ibyo ari byo byose ntabwo twakwihanukira ngo tuvuge ngo ese yarabikoze cyangwa ntabwo yabikoze kandi ataraciriwe urubanza ni ukuvuga mu magambo makeya urukiko ni rwo rwemeza umuntu icyaha naho ubundi nubwo ubushinjacyaha bwaba bukurega buvuga ngo uri umunyabyaha ariko igihe urukiko rutarabiguhamya uba uri umwere
ni ukuvuga ngo rero ikintu navuga twavuga ngo wenda katumbi yari ayoboye intara ya katanga ariko akaba n'umuyobozi wa tupusi amazembe kandi akaba ari ikipe yiyumvwamo n'abakongomani bose ni ukuvuga ngo rero kuba kandi akaba yarayoboye neza akaba ari ikipe ikomeye ikaba itwara ibikombe ku ruhando mpuzamahanga ikaba yarashoboye gukina n'amakipe akomeye nka za interi domira tukavuga ati wenda kuba yaratwaye iyo kipe akayiyobora neza bakabona n'agace ayoboye nako gakungahaye wenda nta ndwano zibayo wenda bakavuga ati wenda baratekereza wenda abaturage baravuga bati byanze bikunze tuzatora katumbi kuba wenda agace ayoboye kameze neza ikipe yiwe ikaba iyoboye neza nawe wenda yazadutwara neza ahari ibyo ari byose ntabwo ari mu bakandida ubu ngubu ubwo rero birumvikana nimba hari abamushyigikiye bagomba kwemera ibizava mu matora niko demokarasi imera jean ndagushimiye reka reka duhe n'umwanya abandi kubera ko hasigaye iminota mikeya kandi hari batatu laurenti Emmanuel na Etienne bategereje umbabarire hanyuma ngushimire nkwifurize n'umwaka mwiza urakoze ntacyo murakoze hano ku mukuyu turabakunda ijwi rya amerika dukunda kubyumva yego komera rwose yego yego
ijwi rya amerika turaganira ku matora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko umaze kubibabwira hari laurent emmanuel na etienne bategereje duhere kuri laurent laurent
yego yego wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe thomas uri hehe
nk'uko bisanzwe n'umukozi wanyu ndi mu ntara y'ubusazuba mu karere ka kirehe murenge wa musaza mudugudu wa kane ya kabiri yewe kabisa icya mbere nanjye kubashimira kuko muba mutitaye mu kuduha umwanya ku isi rya amerika kabisa turakuze gusha ku ngingo gusha ku ngingo tuhora tubazirikana ibyo rwose kudushimira ni byiza cyane ariko gusha ku ngingo yewe rero ikintu cya mbere nshimiye amatora ari kubera muri kongo ni uko kabisa yagenze neza umutekano ari wose kabisa nicyo cya mbere nshimye kabisa kuko nta bintu ahantu mu bihugu byinshi habaye amatora akunda kuba ibintu by'akaduruvayi ariko kabisa kuba amatora yagenze neza ku mutekano nta kibazo kabisa turashima iyo yaba byashoboka no mu Burundi amatora demere vene nayo akazagenda neza nk'uko umutuzo nta ntambara ibaye azaba bigenze neza kabisa akandi kantu nabisabira ni uko izi nimero mwazizirikana kabisa mukatuna tukazadutata muri cya kiganiro dususuruke ye turayishyingura neza ya kabisa murakoze kabisa mugire umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire raure urakoze yego nawe murakoze kabisa mugire umunsi mwiza turabakunda cyane emmanuel nawe arategereje emmanuel we emmanuel
ndikumva wiriwe neza
yego wowe uri hehe
mberereye mu rwanda mu karere ka nyagatare kandi ndakumva radiyo radiyo yanyu ya burundu
iyi ntabwo ari radiyo y'uburundi ni radiyo ijwi rya amerika usibye nyine ko iyi ngiyi ari gahunda y'ikirundi n'ikinyarwanda
ndabakunda cyane ibiganiro byanyu ngenda bikunda cyane buriya nta nubwo nakora radiyo yanyu we nuko hanyuma rero amatora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo urayatekerezaho iki urayavugaho iki
ngewe by'amatora rwose ukuntu mbibona ngewe rwose kora ingento nbyitayeho cyane kandi n'abandi bantu bose ngiye ngomba kubashishikariza ko babikundaho cyane
kubera iki
kubera iki kuko kuko dukunda icyo gihugu cya kongo
ese wowe wigeze wowe wigeze ujya muri kongo na rimwe mu buzima bwawe
si ukukubeshya kongo rwose iyo urebye mu ma hisitori turayiga ariko tubona ari nziza cyane ariko nturagerayo
eee ariko radiyo yanyu rwose turayumva cyane n'ibiganiro byanyu twebwe biradushimisha nuko manwe ndagushimiye cyane umwaka mushya muhire nawe twese tuwufatanye ye urakoze turi kumwe rero na Etienne inshuti z'ijwi ry'amerika ndibwira yuko mu minota dusigaranye Etienne ashobora no kudusoreza iki kiganiro muri isanga ku matora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Etienne we wiriwe
neza uri hehe
ndi umuturage wa imweso muri masisi mu majyaruguru ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mumeze mutu ubu ngubu rero
ubu ngubu amatora yagenze neza usibye ko mu buce bumwe na bumwe bwa masisi na rucuru hari imvuru zatangiye kwa uhere ejo hariho imigwi ibiri zitumvikana bamwe bari ku ruhande rwa shadari n'abandi bakaba bari ku ruhande rwa marite fayiri ejo niho batangiye kurwana ahitwa igashuga bapfa abo baperezida babiri tukaba tubona ko nyuma y'amatora tu hariho urwikekwe ko hagombye kuba imvururu niko aho ngaho gashuga hari abantu bakomeretse hari abantu baguye muri iyo mishyamirano
ngo ese nuko batubwiye hari bamwe na bamwe bagiye bahura n'amasasu bamwe ni abadamu abenshi ni abadamu kandi ngo murwi wateraga undi n'abitwa MDC renove bo mu mutwe wa mayimayi bateraga bano ba aho bita abasenede bano bavuye mu rwanda bavuga ko batabashaka ngo biruke ngo bashaka ngo baje mu matora guturuka ejo baje bari kurwana abantu ni ibice bapfuye bagera muri batanu ariko kugeza ubu ngubu ntabwo twamenya abantu bapfuye nyabo kuko naje ubu ngubu ngora mu mugwi wa croix rouge twabuze n'ukuntu twaje kugira tumenye abantu bapfapfiriye ariko icyatumye barwana bibari guterwa abo bakandida babiri marite fayulu na shadari none se wowe watoye uyu munsi
twatoye uyu munsi ahangaha iwacu mweso nta kibazo kuko aho ndi kukubwira habereye imirwano ahangaha ni mweso harimo nk'ibirometero cumi na bitanu ni hafi mbese amasasu yirirwa avuga n'ubu ngubu ari kuvugira mu misozi iteganye na hari mweso buriya muri ako gace ntabwo bigeze batora
murashobora wavuze ko ukora muri croix rouge murateganya gukora iki se kugira ngo ni mwebwe mushinzwe kuba mwatabara aho ngaho
ni ukugira tube twatabara twebwe dufite impfusha ziva kuri leta hejuru ku badukuriye iyo batabaduha uruhushya rwo kujya kureba ukuntu byagenze ntabwo twabasha kujya kuko imirwano yatangiye ejo n'ubu ngubu yakomeje buriya turacyarindiye uruhushya rwo kujyayo kugira tumenye ibyo tuza tugira tumenye nimba hari abantu ari bangahe bapfuye cyangwa se hari abakomeretse usibye ko ahangaha imwese ari hopitale rukuru harimo inkomere nyinshi zagiye zizamuka twajya tuzibona usibye ko tutari twashyira ku murongo ngo tumenye niba ari bangahe ariko imirwano iracyakomeje
niko none se ubwo ngubwo abo ngabo baza kwa muganga b'inkomere n'indi ubazana ni abaturage basanzwe
kuko iyo gashuga irimo abaturage benshi bari kujya bakomereka bakabajyana ku santire de sante santire de sante igahita yibohereza ku hopitale nkuru kuko msf ikigo gishinzwe kuvura cyitwa msf ariyo medecin sans frontiere ikorera muri aka gace cyane hari kuba habonetse ibihomere bakohereza imodoka zigahita zijya kubatwara zikabajyana ku hopitale etienne we ndagushimiye cyane kuri ayo makuru duhaye
yego ukomere
yego hafi turakomera ariko buriya natwe ahangaho turi buriya tuzi ko ejo cyangwa ejo bundi tugomba kwiruka kuko izo ngururu turi kuzitinya biri kuvugira hakurya yacu ntabwo ari kure ngo mu birometero bitanu natwe dufite ubwoba yuko tubona tutagombye kurya neza reka twizere yuko imana ibibafashamo hanyuma rwose ntimuzirukanke ntimuzagire icyo muba ndagushimiye cyane inshuti mwese z'ijwi ry'amerika namwe mwese uko mungana ndabashimiye cyane mbashimiye ibitekerezo byanyu murakarama saa kumi n'ebyiri turongera mu makuru